mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza ni placide magambo ubasuhuza uyu munsi ni kuwa kabiri tariki ya karindwi ukwezi kwa munani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ikaze kuri radiyo ijwi rya amerika uburundi n'abarundi bariteguye nk'uko bamye kuva na kera mu mateka yabo gusubiza inyuma ico kintu cose cohirahira kikaza guhungabanya umutekano w'abarundi si rya mbere izoba bibaye uwo ni pascal barandagiye ni ministre ajejwe intwaro yo hagati mu burundi avuga ku kibazo cy'umutekano mu burundi nyuma y'uko buramatari w'intara ya kayanza yavuze ko hari indege y'u rwanda yavogereye ikirere cy'u burundi iyi nkuru kimwe n'izindi zirimo amasezerano y'amahoro yasinywe hagati y'abategetsi bahanganye muri sudani y'epfo ndetse n'ikibazo cy'imihanda inyerezwa mu rwanda turazigarukaho mu kanya mu biganiro byacu bikurikira amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari arabanzirizwa n'andi makuru yo hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aroyizi bigiremana urakoze placide tuyahereye muri sudani y'epfo ibihumbi n'ibihumbi by'abanyagihugu muri icyo gihugu barimo abagore urwaruka hamwe n'abakuru b'imiryango kama mu gihugu bahuriye ejo ku munsi wa mbere ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cy'ijuba gusanganira perezida salva kiir aho yari avuye i karitumu ahabereye gutera imikono ku masezerano yo kugabangana ubutegetsi hagati y'imihari irwana amasezerano yabaye ku munsi w'imana abanyagihugu bakaba bari bitwaje amabendera y'igihugu bashemagiza perezida salva kiir mu kuvuga ko ari intwari y'amahoro ibiro by'umukuru w'igihugu bya leta z'ubumwe za amerika bitangaza ko byiteguye kwakira perezida wa kenya uhuru kenyatta ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi z'uku kwezi k'umunani bitekanijwe ko perezida kenyatta uh, perezida kenyatta na perezida trump bazoganira ku buryo hatezwa imbere guhanahana ibidandazwa hagati y'ibyo bihugu bibiri bakanarabira hamwe uko gushyira hamwe mu gukomeza umutekano byokongerezwa inguvu perezida wa cote d'ivoire arasane uwatara nawe ku munsi wa mbere yatangaje ko agira ikigongwe abantu bashika amajana umunani barimwo simone bagbo umutambukanyi wa laurent bagbo yahoze arongoye ico gihugu ubu bose bakaba bari mu mvuto uwatara yavuze ko abikoze mu ntumbero yo gusubiza hamwe abonse rimwe mu ijambo yashikirije kuri televiziyo uwatara yavuze ko uwo mukenyezi agiye kuzorekurwa vuba umukenyezi wa gabwo yahoze ku butegetsi kuva mu mwaka wa bibiri gushyika bibiri na cumi yari yaciriwe gufungwa imyaka mirongo ibiri ku byaha byo kubangamira umutekano w'igihugu mwibuke ko Laurent Gbagbo amaze imyaka indwi afungiwe muri sentare mpuzamakungu y'irahe mu buholande ku byaha by'ubwicanyi byabaye bwabaye mu gihugu muri icyo gihugu mu bihe by'amatora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi tukiri muri afurika perezida wa zimbabwe emerson munangagwa avuga ko leta yiwe nshasha agiye kuzoshingwa kuzoshinga itazobamwo umugambwe mdc wa nelson chamisa n'ahata amajwi y'ikirenga yaronse mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu ndwi iheze mu matora yo kwigenekerezo rya mirongo itatu z'ukwezi kw'indwi perezida munangagwa yatsinze bitamworoheye cyane ku majwi mirongo itanu n'ibice umunani ku ijana abatavuga rumwe na leta yiwe bavuga ko bagiye kwitura ubutungane ko batemera ibyavuye muri ayo matora ku munsi wa mbere umuvugizi wa camisa ejo nkurureko sibanda yavuze ko bashyizeho umurwi w'abizi by'amategeko kandi ko kuri uyu wa kabiri ariho bategekanya kwitura sentare mu ntumbero yo guhakana ibyavuye muri ayo matora perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yongeye gufatira ibihano mu by'ubutunzi igihugu cya irani ibihano byatanguye kujya mu ngiro isaha zitandatu z'ijoro ejo ku munsi wa mbere iyo ngingo trump ayifashe inyuma y'aho akuriye amerika mu masezerano mpuzamakungu yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yabuza igihugu cya irani gukora porogaramu ya nikeleyere ibyo bihano bizokora no ku gisata cyo gukora imiduga urudandazwa rw'inzahabu hamwe n'ubundi butare buzimvye hatibagiwe ifaranga rya irani rizoteshwa agaciro hamwe n'uruja n'uruza mu guhanahana amafaranga biciye mu mabanki Trump yashikirije mu kwezi ko mu kwezi kwa cumi na kabiri itariki zitanu Amerika ishobora kuzosubizaho ibindi bihano kuri Irani mu gisata cy'amasoko ntanganguvu hamwe n'urudandazwa rw'amafaranga amabanki yo mu mahanga agirana n'ibanki nkuru ya Irani. Umushikiranganje wa mbere wa Israeli nawe Benjamin Netanyahu yamye ateye kubiri n'ayo masezerano yarashimye ibyo bihano bishasha byongeye gufatwa na leta zunze ubumwe za amerika ni mu gihe ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya naryo ribandanya rivuga ko rishigikiye amasezerano ibihugu rutura ku isi byashyitse ko hamwe n'igihugu cya irani rivuga ko rigiye gufata ingingo kugira ibyo bihano ntibigire ingaruka mbi ibihumbi by'abantu ntibakigira aho bakika umusaya bitewe na nyamugigima yateye muri indonesia mu gihe abatabara bo babandanya kurondera abazimiye gushika ubu igitigiri ca mirongo icenda n'umunani c'abamaze gufa bivugwa ko gishobora kwiyongera ibiro vya leta z'ubumwe za amerika bikurikirana ivyo kunyiganyiga kw'isi vyavuze ko iyo nyamugigima yari ku rugero rwa manyitide zitandatu n'ibice icenda yabereye mu birometero birenga cumi munsi y'ubutaka mu gisagara ca lomboke abategetsi bavuga ko abantu barenga ibihumbi bibiri bimuwe bakurwa mu izinga rya giri ku munsi wa mbere bivugwa kandi ko benshi mu bapfuye bavuwe ko n'amazu
aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi murumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu mu burundi leta y'u Burundi irashinja leta y'u rwanda ivuga ko hari indege yarwo yaba yaravogereye ikirere cy'u Burundi mu ntara ya kayanza ni inkuru tugezweho na fidelite ishatse umunyamakuru w'ijwi rya amerika mu burundi uburundi bwiteguriye guhanga n'abazobuvogera bishyikirizwa n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu pascal barandagiye uburundi n'abarundi bariteguye nk'uko bamye kuva na kera mu mateka yabo gusubiza inyuma ico kintu cyose cohirahira kikaza guhungabanya umutekano w'abarundi si rya mbere izoba bibaye ngira ngo muravyibuka muri 2015 abinjiriye ngaha mu kayanza ingene vyagenze aha rero nta vyinshi nojamwo atari uguhumuriza bene gihugu yuko abarundi turi maso abarundi bahumurijwe inyuma yaho buramatari w'intara ya kayanza anise ndayizeye mu ijambo ry'ikaze amenyeshereje ko indege y'u rwanda yagenzuye ibirindiro by'abasirikare b'u burundi ku rubi burundi buhana u rwanda mu ikomine ya kabarore turarushinga gusa ni uko dufise umubanyi mubi kuko mu munsi nagira ngo ndamenyeshe yuko igerekezo rya cumi na gatatu z'ukwezi kurangiye indege y'igisirikare y'u rwanda yinjiye mu gihugu cy'u Burundi irarenza ibirometero bine hanyuma iragenzura amaposo yacu arasubira inyuma barigumije muri ako gasotora abanyeguru nagira ngo mukamenye iryo jambo ryashikirijwe kuri wa gatanu mu nama yo guhanahana ivyiyumviro mu ntumbero yo kwitegurira amatora yabereye mu ntara ya Kayanza kuri wa gatanu itariki zitatu z'ukwezi k'umunani yari kwihuza abo migambwe yemewe n'amategeko hamwe n'abo mushikiranganje w'intara hagati mu gihugu inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'amakomine abanyepolitiki bari muri iyo nama aho bavyumviye baravyiyamirije Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL agasomborotso katagira izina kari ko kagirwa n'u Rwanda ku gihugu cyacu imigambo rero yemewe n'amategeko reka rero twereke u rwanda yuko abanyepolitike b'ukuri bifuza amahoro mu gihugu biyamirije ibyo u rwanda rukorwaga tujye tunasaba n'amakungu ko yohagarika inkinamico ariko aragira ku biraba ku burundi tubabwire yuko barinda kugira icyo bakunze kuri kano gasongorotso u rwanda ariko baragira ku burundi aho kubandanya bashishitira bariko basongorotsa indwara mu karere ayo makungu avugwa umuganga uri ku butegetsi cndfdd bo babona ko ataca ariko arakora evariste ndayishimiye ni umunyamabanga mukuru wa cndfdd leta y'uburundi yaritwariye igihugu cy'u rwanda iritwara mu karere k'ibihugu vyo muri afurika y'ubuseruko iritwara noneho no mu karere k'ibihugu crg kugira ngo badutature magushika uno munsi ntabyo tubona bariko barakora ivyo rero ntibishobora kutunezereza twebwe abarundi niba babona naho igihugu cy'u rwanda carabihevye nikitwereke kiti jewe kuva uno munsi uburundi ndabwemereye ko ntagisubira kubutera mugabo urumva ko kiguma gisomborotsa n'ubundi ivyo vy'indege y'u rwanda bivuzwe ku mugaragaro nyuma y'indwi zirenga zibiri bibaye tumubaye ico leta y'u burundi yakoze n'ishitekanya gukora kuri ico bise agasomborotso pascal barandagiye umushikiranganji w'intebe hagati mu gihugu yishuye ati uburundi n'igihugu kigizwe n'abantu bazi kwihangana ni naco gituma mwumvise yuko aho gasomborotso k'igihugu c'u rwanda ingabo z'uburundi ataco cishuweko ariko rero hari ibibazo bibazwa cane cane abajejwe ingabo sivyo bitabazwa twebwe abasivili hagati aho ubushikiranganji bwo kwivuna abansi mu burundi nta tangazo canke amakuru bwigeze bushira ahabona ku bijanye n'iyo ndege twarondeye umuvugizi w'ubwo bushikiranganji colonel Fulibert biyereke ikintu conyene yatubwiye ni uko umutekano uhari kandi ko ucungerewe ku mbibe z'uburundi icuka kiri hagati y'uburundi n'u rwanda catangiye kwibonekeza kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe haba ugushaka gutembagaza ubutegetsi kwa cumi na gatatu ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uburundi bwagize u rwanda ko rwahaye indaro abashatse guhirika ubutegetsi hamwe no guha ibigwanisho impunzi z'abarundi ziba muri ico gihugu ku mugwa mukuru w'intara ya kayanza fidelite yishatse ijwi ry'amerika mu bindi bibazo ijwi rya amerika ryari kubaza umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abanzi harimo kumenya amakuru nyakuri yatanzwe n'icyuma cya radari kigenzura ikirere n'indege zigendamo muri ayo makuru harimo ayerekeye nimero n'ubwoko bw'indege yaba yarinjiye mu kirere cy'u Burundi inzira iyo ndege yanyuzemo ndetse no kumenya niba leta y'u Burundi yaragejeje icyo kibazo kuri leta y'u Rwanda binyuze mu rwego rwa diplomasi twari no kumubaza niba hari icyo u Rwanda rwasubije u Burundi kuri icyo kibazo ku ruhande rw'u Rwanda twagerageje kuvugana n'inzego zibishinzwe muri Minisiteri y'Ingabo ariko ntibadusubiza mu makuru yacu ataha tuzakomeza turebe niba hari uwagira ibisobanuro aduha kuri icyo kibazo mu burundi minisiteri y'ubuzima ifatanyije n'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima oms kuri uyu wa mbere yasohoye itangazo rivuga ko hagiye kongerwa imbaraga mu guhangana n'icyorezo cya ebola ni nyuma y'aho bigaragariye ko icyo cyorezo cyibasiye uduce dutandukanye two muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo duherereye ku birometero magana ane uvuye ku mupaka w'igihugu cy'u burundi ni inkuru tugezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika uri bujumbura Diane Donse.
Inyuma yaho ikiza c'ingwara ya Ebola gicureshe mu ntara ya Equateur iri mu gihugu ca Republika iharanira demokrasi ya Congo iri ku birometero ibihumbi bibiri vy'igihugu c'u Burundi userukira ishami rya ONU gita amagara y'abantu ku isi OMS muganga Walter Kazadi Murongo amenyesha ko muri kino gihe ico kiza kibangamiye akarere k'ubuvuzi Kamabarako kari mu ntara ya Kivu y'Iburaruko neza na neza hagati y'intara ya Kivu n'iya Ituri niho Ebola iriko irasasika inganda ku birometero amajana ane y'igihugu c'u Burundi waserukira ishiramwe OMS avuga ko kugera itariki zine z'uku kwezi mu bantu mirongo irindwi na batandatu bakekwa kuba bafise ico kiza mirongo itatu na batatu kimaze guhitana ubuzima bwabo cumi na batatu nabo akaba aribo bamaze kugaragara ko ibimenyetso vyaco ku bw'ivyo muganga tadendi kumana aramutswa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu avuga ko bagiye kongereza inguvu mu gushiraho uburyo bwo gukinga ico kiza ca ebola kugira ngo nticinjire mu gihugu iyo ntara irimwo ebola ubu uye novuga ko iri ku birometero bitarenga amajana ane uvuye aha mu burundi nk'uko twari twababwiye kiza ca ebola cari cateye muri ekwateri hari novuga ku birometero birenga ibihumbi bibiri uvuye ngaha mu burundi tumvikana rero yuko dutegerezwa gufata ingingo novuga zirengeye izo twari twafashe kugira ngo dukingira bene igihugu hagati y'igihugu c'u Burundi na Republika iharanira demokarasi ya Kongo ivugwamwo ikiza c'ingwara ya Ebola uruja n'uruza rw'abantu ni runini bagenzwa n'imvo zitandukanye harimwo n'abakora urudandazwa ico bikoze umushikiranganji Tadendi Kumana avuga ko imigenderanire hagati y'ivyo bihugu itazohagarara ahubwo ko abazinjira mu gihugu bazobanza gupimwa ko atabimenyetso vy'ikiza bafise harashizweho ibikoresho novuga ku mipaka duhana n'igihugu cya kongo aho hariho novuga ubwinjiriro cumi na kamwe aho twashyizeho abaganga n'ibikoresho kugira ngo bagume bapima na cyane cyane gupima ubushuhe ku bene igihugu bava muri kongo binjira mu burundi kandi twarasanuye ikigo aha mu rukaramu kugira ngo hagize uwikoroka kw'iyo ndwara duheze tumwakire hanyuma tumuvure dukurikije amategeko duhabwa na wemes kuko ibi bihugu byo muri aka karere birafise ingingo bikurikiza kugira ngo turabe neza yuko twokwingira bene gihugu n'uramutse dusanzwe yuko afise iyo ngwara tumwiteho kandi tumuvure iruhande y'abantu binjirira ku mipaka iriko abaganga bapima ko atabimenyetso vya ebola hari n'abinjira baciye mu nzira z'ibinywabi nabo nyene ubushikiranganji bw'amagara y'abantu busaba ko nyene kubakira yobimenyesha hakiri kare kugira ngo nabone babanze gusuzumwa aha rero muganga wa Arthur Kazadi Murongo aserukira igisata OMS mu Burundi asaba ko uburyo bwo gukinga bwoshigwa mu ngiro na cane cane ko hari uburyo bwashizweho kugira ngo bushigikire bisabwe ko ivyo bikorwa vyogwizwa ahantu hose no mu mice yose na cane cane ku burere bw'ubwinjiriro inyigisho zikagwizwa ku bantu baba mu turere two ku mipaka hakoreshejwe amaradiyo canke hakoreshejwe ubundi buryo bwose bwo gutanga amakuru ku buryo hagize uwikekwa amenyekane hakiri kare cyane cyane abanyagihugu bakamenya iby'icyo kiza gutyo bashobore kucikingira kuva ikiza cy'indwara ya ebola kimenyekanye mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu ntara ya equateur iri muri iki gihugu nyene cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ingingo zimwe zimwe zarafashwe mu ntumbero yo gukinga muri kino gihe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buvuga ko n'imiti ihari mu gihe habonetse umurwayi ariko rero tumenyeshe ko kugeza ubu ata muntu n'umwe araboneka ko agwaye ebola mu burundi nubwo ico kiza gikunze kwibonekeza muri ico gihugu kibanyi ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibujumbura diane donse ijwi rya amerika mu rwanda mu mujyi wa huye uri mu majyepfo y'igihugu hahoze hitwa mu mujyi wa butare haravugwa imihanda yubatswe ari mito cyane abakoresha iyo mihanda bavuga ko biteye impungenge kuko ishobora guteza impanuka ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika uri mu rwanda eric bagira ubusa numva iyi mihanda irashekeje ukuntu nanjye mba nibaza ni nubwo twakize ivumba ariko agasida ntituzazikira niyo misubaha haca imodoka ebyiri imwe iparagura indi ica hepfo ubona rero ari ibintu utamenya uko ibyo ari byo niba bazaca imodoka niba hazajya hari abanyamaguru gusa turi mu karere ka huye mu murenge wa tumba mu majyepfo y'u rwanda mu cyahoze cyitwa umujyi wa butare aha mu murenge wa tumba haragaragara imihanda mishya ya kaburimbo witegereje imihanda yinjira muri karitsiye umwe wa ruguru n'undi wo hepfo biragoye kubona imodoka ebyiri zinyuranaho cyangwa se ngo zihabisikanire nkihagira nahise nkubitana n'imodoka imwe mu ishuri ryigisha gutwara ibinyabiziga
shofe meze neza uraho shofe amakuru njye nitwa eric ndi umunyamakuru wa radiyo y'ijwi rya amerika nari ndi kureba utu duhanda tuno duhanda utu duhanda badukoze vuba ni utwo muri karitsiye nyine gutyo ubu ndakubona utwaye ushobora kuba wabisikana n'undi mugenzi wawe w'umushoferi hano ntabwo zabisikaniramo ari ebyiri hagize izindi zamuka niba zaba ari ivatiri hano ntabwo zabisikaniramo uretse wenda kubisikana ushobora guca kuri mugenzi wawe utwaye
oya nabyo ntabwo bishoboka nakomeje gutembera n'amaguru aha mu mujyi wa huye itumba mpura n'umugabo uvuga ko akazi ke ari ukuzana imizigo akoresheje imodoka muri karitsiye za tumba nkanjye upakurura hano ntuzajye muziko ubona ko nashyira imodoka imodoka yapakurura hehe iyo uparitse hano indi ntabwo ibona ukuntu ihaca mukifuza ko tukifuza ko wabagura nibura tukabona parikingi urabona ko niyo mpakuruye hano ntabwo ushobora kubona imodoka ntishobora kubona ahantu ica iyo witegereje muri iyi mihanda ubona hari bimwe mu bikorwa remezo by'abaturage yagiye igonga bisa n'aho intumbero yari ugukora imihanda igaragara hari nk'inkuta zagiye zisenywa n'amapoto y'amashanyarazi yagiye arandurwa ariko imihanda iguma kuba mito abahaturiye bo bakavuga ko bibateye impungenge impungenge kuri uyu muhanda dufite ni uko ari nk'igihe imodoka imwe ituruka hariya indi ni ukuvuga ngo imwe ibimanuka indi izamuka bikaba byagonganira hariya kubera ubutoya bwawo niyo misubaha haca imodoka ebyiri imwe iparagura indi ica hepfo ubona rero ari ibintu utamenya uko ibyo ari byo niba bazaca imodoka niba hazajya hari abanyamaguru gusa bamwe bati ntibazi uko byagenze abandi bati umuhanda urabona ko bawuriye wabaye mutoya ubundi muhanda wagombaga kuba byibuze ufite nka metero nk'esheshatu ariko none ubu nta metero eshatu zirimo ubu harimo nka metero zigera kuri enye n'enye nta zirimo urumva ko ari ikibazo twe tubona barawuriye kuko ibyo bashenye ntabwo ariho bagejeje barawubumbye kandi ibintu bashenye by'abantu ni byinshi nk'iriya poto barayiheretse bavuga ko umuhanda uzahagera ntiwahagera bahita bawubumba akimara kurahiza guverinoma muri manda ya gatatu y'imyaka irindwi umukuru w'u rwanda paul kagame mu mwaka ushize wa bibiri na cumi na karindwi yavuze ko ashaka ko hagaragara impinduka mu nzego zose mu bikorwa remezo yavuze ko adakeneye kuguma kubona imihanda ya metero esheshatu yabaye nk'imihanda y'abanyamaguru ntabwo abantu bashobora kujya bajya gukoresha imihanda umuhanda ugahinduka inzira y'ibirenge cyagombaga kuba metero esheshatu indwi kigahinduka metero eshatu ijwi rya amerika yagerageje kumenya ubugari bw'iyi mihanda yinjira muri karitsiye za tumba uteye intambwe eshatu umuhanda uba uwuhejeje ni imihanda yubatswe na sosiyete ya horizon ikora imihanda icyakora agira icyo avuga kuri izi mpinduka mu mikorere perezida kagame ashaka mu kiganiro cyihariye yahaye ijwi rya amerika icyo gihe umunyamakuru robert mugabe we ntazo yabonaga ntibavuga ati minefura ni gute mwubaka umuhanda wari munini ukagera mu aho ugera wabaye akayira k'abanyamaguru ariko minefura n'indi ihereza ibiraka ni npd kontarako npd kontarako ni yande ni ya kirisito ventures kirisito ventures ni iyande ni iya kagame na fpr none se aranenga nde uwo atanenga ninde abaturiye imihanda ya tumba muri huye bo bagasigarana ibyifuzo twifuza abantu bakoze uyu muhanda ko baza tukababona tukababaza ukuntu byagenze kuko uko bapimye umuhanda siko bawubatse haruguru hano hirya hari ahantu bashenye iki gipangu kimanuka gutya bagishenye ntibagire icyo bagikorera ubwo yahindurirwaga imirimo mu ntangiriro z'uyu mwaka akagirwa minisitiri w'ibikorwa remezo ambasaderi claver gatete nawe yavugaga ko arajwe ishinga no gukurikirana ibibazo byakunze kuvugwa mu iyubakwa ry'imihanda yuko birababaje kuko amafaranga menshi dushyira mu mihanda ni amafaranga aba yagujijwe ayo twaba twavanye mu baterankunga ni amafaranga tuba tuzishyura nk'umwenda ariko iyo adakoreshejwe neza kugira ngo tubone icyo amafaranga yagombaga gukora ibyo ngibyo ntabwo twaba tubonye umusaruro twaba twiteze akarere ka huye nako kari ku rutonde rw'uturere tugomba kunganira umujyi wa kigali mu iterambere ari nayo mpamvu ubutegetsi bugomba kwita ku bikorwa remezo by'iterambere mu mijyi izunganira kigali ubusanzwe imihanda ku rwego rw'igihugu yagombye kuba ifite ubugari bwa metero zirindwi naho iyo uturere ikagira ubugari bwa metero esheshatu nk'uko inzobere zibivuga aha hubatswe imihanda ya metero eshatu muri tumba haravugwamo ibibazo by'abaturage bagombaga kwimurwa kugira ngo babashe kubaka imihanda igaragara ariko ntibimurwa twashatse kumenya icyo ubutegetsi bubivuga bihuye maze duhamagaye bwana anje sebutege meya wa huye adusubiza ko yari mu bikorwa bya turu di rwanda ku masaha yadusezeranijeho ko twakongera kumuvugisha ntiyitabye telefone ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje akabagira ubusa ijwi rya amerika ibutari mu majyepfo y'u rwanda
kwa nyaburunga kwa nyaburunga kwa nyaburunga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika
kwa nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike imibano intwari ibereye umutekano n'ibindi kwa nyaburunga giha ijambo abarundi bo mu migwi itandukanye kwa nyaburunga iminsi yose ku wa gatandatu no ku w'imana isaha cumi na zibiri n'iminota cumi n'itanu zo ku mugoroba kwa nyaburunga muri iki cyumweru perezida w'igihugu cya sudani y'epfo n'umunyapolitike batavuga rumwe riek mashar usanzwe ayobora umutwe w'inyeshyamba zirwanya ubutegetsi basinye amasezerano yo guhagarika intambara muri icyo gihugu inkuru turayigezwaho n'umunyamakuru w'ijwi rya amerika uri nairobi muri kenya eroje wirikaneza ayo masezerano yatewe k'umukono na perezida wa sudani y'epfo salva kiir riek mashar umukuru w'umugwi w'inyeshyamba zirwanya leta ukomeye kurusha iyindi imigambwe yemewe n'amategeko mu gihugu hamwe n'iyindi migwi y'inyeshyamba mito mito mu byo bumvikanye ko harimo guhagarika intambara kugabangana ubutegetsi hamwe no gukura ibirindiro by'abasirikare n'abagwanyi mu mihana y'abasivile ubu mashara agiye kuba icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu ku vyegera bitanu vya perezida sudani yefu isanganywe humvikanywe kandi ko hagiye gushingwa leta ihurikiwemo na bose igizwe n'abashikiranganji mirongo itatu na batanu mirongo ibiri baturuka mu ruhande rwa perezida kir icenda batanzwe n'uruhande rwa mashar nayo abasigaye bakazova mu yindi migwi igwanya leta mu itangazo yasomye mu rurimi rw'icongereza perezida kir yagize ati amasezerano yasinywe yuguruye inzira yo gusezera intambara mu gihugu cacu hanyuma yongera ko ati dutegerezwa gukorera amahoro y'ihanga ryacu nayo mashari ku ruhande rwiwe yahamagariye ishyirahamwe igade riraba iterambere mu bihugu by'akarere gukurikirana neza ishyirwa mu ngiro ry'ayo masezerano na cyane cyane mu byerekeye kugabangana ubutegetsi umukuru w'igihugu ca kenya uhuru kenyatta ari mu bari bahagarariye ayo masezerano yakeje impande zose ku bw'iyo ntambwe agira ati ndabakeje mwese kubwo gusozera ibiganiro ku bintu bikomeye cyane byerekeye umutekano n'intwaro ibi bintu bibiri birahambaye rwose ku bw'amahoro no gutekana bya sudani y'epfo duhagararanye namwe uyu munsi kuko amateka biteze ko ko mufata aka karyo gatanzweho i Khartoum kugira ngo mukomeze ishaka mu byo mwiyemeje kandi mufatire hamwe kazoza ka sudani y'epfo nk'ihanga rimwe
of South Sudan as one people.
turetse kenyatta wa kenya abandi bakuru b'ibihugu bari bahagarariye ayo masezerano ni kaguta museveni w'ubuganda omar al bashir wa sudani na isimayili omar gere wa jibuti inijyana n'intambara vyo muri sudani y'epfo vyahitanye abantu ibihumbi n'ibihumbi mu gihe abagera ku miliyoni zine kuri cumi na zibiri zigize ico gihugu bateshejwe izabo barahunga izo ntambara zatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu igihe Riek Machar yari cegera c'umukuru w'igihugu ico gihe yagirizwa na perezida Kiir ko ashaka kumukombora bwana Machar yari yabaye cegera ca mbere ca perezida kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe aho sudani y'epfo yaronka ukwikukira naho aya masezerano yasinywe ayo guhagarika intambara burundu ntaraterwa kw'igikumu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu amasezerano nk'aya yo kugabangana ubutegetsi yari yasinywe ariko ntiyashyizwe mu ngiro kubera intambara z'ubwicanyi zadutse zica zituma Riek Machar ahunga igihugu uhagarariye leta zunze ubumwe za amerika muri sudani y'epfo stephen kwasisi nawe yavuze ko yishimiye aya masezerano yabwiye itangazamakuru ati dushigikiye umugambi wose wozana amahoro muri sudani y'epfo kandi twizeye ko ibi biganiro bizokomeza eroje burikaneza nayirobi ijwi rya amerika noneho ijwi ry'amerika rirabagezaho ijambo ry'ibanze risobanura ibigwi n'imigambi bya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo yatangaje ko kugena abategetsi b'igihugu ca iran bishura ku myiyerekano mu gihugu vyerekana ko bafise ubwoba pompeo avuga ko abantu ibihumbi n'ibihumbi bafunzwe mu buryo budaciye mu mategeko abatari bake nabo bakicwa nk'uko vyibonekeje mu myiyerekano y'ukwiyamiriza ibitambara abapfasoni b'abayisilamu bambara mu mutwe abategetsi b'igihugu ca iran babonywe batewe ubwoba bikomeye n'abapfasoni bo muri ico gihugu bariko basaba uburenganzira bwabo ibiherutse kuba biremeza ivyo bintu televiziyo ya leta yerekanye amasanamu ya videwo y'umwigeme ariko asambishwa n'umuntu akorera leta ya Iran uwo mwigeme abonwa ariko yemera ko yarenze ku migenzo n'imiziro y'igihugu kubera yashize amasanamu yiwe ariko aratamba ku kibanza ngurukanabumenyi ca Instagram abapfasoni batari bake barahagaritswe mu mezi make yarangiye kubera bagize imyiyerekano mu mahoro yo kwiyamiriza gutegerezwa kwambara ibitambara biranga idini mu mutwe umwe muri bo shaparak shajarizade avuga ko yaciriwe umunyororo w'imyaka mirongo ibiri muri videwo yashizwe kuri interineti ku itariki icenda z'ukwezi kw'indwi yatangaje ko yavuye muri iran ahunga akarenganyo nk'ako uwumuburanira Nasrin Sutude yamuserukiye n'abandi bagize imyiyerekano mu mahoro y'ukwiyamiriza gutegerezwa kwambara ibitambara biranga idini mu mutwe yavuze ko ihagarikwa ry'abafasoni batambaye ivyo bitambara ari uguhonyanga agateka kabo mu kwezi kwa gatandatu we nyene ubwiwe yarahagaritswe ajanwa mu ibohero rya Evin gupfungwa imyaka itanu ku vyaha bitatangajwe igihe yahagarikwa uwundi mupfasoni akomeye ku bijanye no guharanira agateka ka muntu akongera akaba ari n'umuntu yanonosoye amategeko Zainab Taheri nawe nyene yaratawe mu mvuto mu kwezi kwa gatandatu aho yagirijwe ivyaha bitagira ishingiro nko gukwiragiza ibihuha bihungabanya umutekano w'igihugu ivyo kubera yatangaje ko uwo aburanira yishwe mu buryo bwihutishijwe adaciriwe urubanza rwiza abapfasoni bo mu gihugu ca Iran bariko bishura ku bunyamaswa bwa leta n'ubutwari berekanye mu kiringo c'imyaka itari mike akarorero mu ntumbero yo gushigikira umwigeme yahagaritswe agasambishwa n'abategetsi ba leta ya Iran kubera yerekanye amasanamu yiwe ariko aratamba abapfasoni batari bake baranditse ubutumwa bwiyamiriza ukugene yafashwe canke bashira amasanamu ya video yabo bariko baratamba n'icivugo ko gutamba atari icaha nk'uko umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa leta zunze ubumwe za amerika mike pompeo yabitangaje leta zunze ubumwe za amerika zizobandanya kuvugira zidahengeshanya abanyagihugu bo muri iran avuga ko intwaro y'igihugu ca iran itegerezwa guhindura ukugena ifata abanyagihugu bayo ko itegerezwa gukingira uburenganzira bw'abanya iran bose
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi bya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika inshuti mwakurikiranaga ibiganiro bya radiyo ijwi rya amerika turabashimiye kandi tubifuriza umunsi mwiza hagati aho mukomeze gukurikirana ibiganiro byacu muri sitidiyo mwari kumwe na placide magambo
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.